ijwi ry'amerika risamanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muramutse neza nshuti mwese mu duteze amatwi muri kumwe na frederica unikije reka ibiganiro vyacu tubitangurane n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu aloise bigirimana
Takize mwiriwe Frederike turahera ku makuru abandanya avugwa kuri Ukraine n'Uburusiya. Abasirikare ba leta ya Ukraine bo mu nteko za ONU ziri kubungabunga amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari mu myiteguro yo gutahuka uh, mu gihugu cabo gufasha mu rugamba kirimwo n'Uburusiya. Ishiramwe mpuzamakungu ONU ryavuze ku munsi wa kabiri ko Ukraine ariyo yabisavye abasirikare bari mu bashika amajana abiri na mirongo itanu bacumbitse mu gisagara ca Goma bo mu nteko zingana ibihumbi cumi na bitanu ONU ifitiye muri ico gihugu ku cicaro ca ONU i New York umuvugizi wa ONU yarashimye intererano y'abo basirikare mu bikorwa barimwo muri RDC igisagara ca Goma ni igisagara kiri mu ntara ya Kivu y'uburaruko mu buseruko bw'ico gihugu kandi ihana imbibe na Uganda hamwe n'u Rwanda ni igice kimaze imyaka irenga mirongo ibiri n'itanu mu bwicanyi butegwa n'imihari yitwaje ibigwanisho aho ishiramwe mpuzamakungu ONU ririho gufasha kugira amahoro agaruke kuri aya makuru nyene perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky Zelensky yavuze ejo kuwa gatatu ko igitero c'indege c'Uburusiya casambuye ibitaro vy'abana mu bumanuko bushira ubuseruko bw'igisagara ca Mariupol kiri ku kivuko yavuze kandi ko abana bisanze bari mu bibomoke vy'amazu uburusiya ntaco buravuga kuri ibi vyagiriji ariko bwama bwahakanye ko budatembe ko budatumbereza ibitero ku basivile mu rugamba burimwo n'igihugu ca Ukraine umutegetsi akomeye muri Ukraine Kirilo Timoshenko yavuze ko abategetsi bariko baragerageza kumenya igitigiri nyaco c'aboba barahasize ubuzima canke abakomeretse iki gitero ku bitaro catumye perezida Zelensky yongera gusaba umuryango otane gushiraho itegeko ryo kuziririza indege mu kirere ca Ukraine yabwiye abo muri otane ko bafise ubushobozi ariko ko basa n'abariko baratakaza ubuntu igisata ca ONU cita ku mpunzi naco HCR cavuze kuwa gatatu ejo ko abantu imiliyoni zibiri n'ibice bibiri bamaze guhunga Ukraine n'abarenga ica kabiri bahisemwo guhungira muri Polonye umushikiranganje wa Ukraine w'imigenderanire n'amakungu Dimitro Kuleba hamwe na mugenzi we Burusiya Sergei Lavrov bategekanya guhura kuri wa kane muri Turukiya kugira baganire kuri iki kibazo. Hano muri Leta Zunze za Amerika, Perezida Joe Biden yavuze ko abanyamerika babiri bari bafunzwe na leta ya Venezuela ubu bidegemvya. ni nyuma y'iminsi intumwa za amerika zigendeye icyo gihugu cyo muri amerika y'ubumanuko mu twigoro two kunagura imigenderanire hagati y'ibyo bihugu perezida biden ku munsi wa kabiri yarahaye ikaze abanyamerika gustavo cardenase hamwe na yorge fernandeze inyuma y'irekugwa ryabo perezida yavuze ko cardenase yatwara ishami ry'ishyirahamwe nyamerika rya leta ry'igitoro riri muri venezuela fernandez nawe yahagaritswe mu mwaka uheze ku byagiriji amerika ivuga ko byari ibinyoma barekuwe inyuma y'umubonano w'intumwa za amerika hamwe n'iza leta ya perezida nicolas maduro uyu mubonano wari utumbereye kuraba ingene ibihano by'ubutunzi amerika yafatiye igisata cy'ibitoro muri venezuela bitezurwa nayo perezida wa korea ya ruguru kim jong yune yavuze ko igihugu ciwe mu myaka igiye kuza kigiye kuzorungika mu kirere ikigendajuru ca satelite kizotanga amakuru ari ku gihe y'ibikorwa vya gisirikare bikorwa na amerika hamwe n'ibihugu bicuditse perezida kim yavuze ko izo satelite zizotororokanya amakuru ariko kandi zikazokora no gukingira ubwigenge bwa korea ya ruguru hamwe n'inyungu zayo hamwe no guharanira uburenganzira bwo kwi- kwigwanira hamwe no kuzamura igihagararo cy'igihugu nayo ku mugabane wa afurika muri nigeri abanyagihugu cumi barishwe mu bumanuko bushira ubuseruko bakaba bishwe n'abakekwa kuba abajihadiste bamuka mu mugwi w'iterabwoba wa boko haramu wo muri nigeria abagabo bitwaje ibigwanisho bashyitse ku munsi wa mbere mu mihana y'i fiego imihana y'ingarwa lawandi hamwe na ngarwa kura ni hafi y'igisagara difa abishwe bose ni abagabo kandi bishwe n'amasasu y'inkoho nk'uko abategetsi babivuze ayandi makuru yavuze ko igitigiri cy'abafuye gishobora kurenga ikigi- iki mu gihe n'igisagara ca rada cyatewe mamane kakatuda aserukira ishyirahamwe ritegamiye leta muri nigeria ryitwa alternative citizen, citizen space yavuze ejo ku wa gatatu ko hapfuye abantu mirongo ibiri barimo cumi biciwe mu mihana y'i rada ariko leta ntiremeza ivyo bitero intara ya difa ihana urubibe na nigeriya iri mu bwicanyi butegwa na boko haramu kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu
urakoze aloyizi bigirimana kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi uheje kudushikiriza ubu naho n'umwanya w'amakuru yo mu karere ka afurika ibiyaga binini madamu vestine nahimana yahoze ari ambasaderi w'uburundi mu buhorande yaragenywe mu banga y'umukuru w'urwego sense rujejwe gucungera ingene ibimenyeshamakuru bikora mu burundi nkaba nifuje yuko n'abamenyeshamakuru kuza tukaja hamwe twese tugakora icyo cyose cyoza gituma haba impinduka mu gihugu mu buryo bubereye uyu ni ambasaderi nahimana umukuru mushasha w'urwego cnc bamwe mu bamenyeshamakuru bakiriye gute iganwa ryiwe ata kintu umuntu yomwitega ko cane kuko novuga ko ivyo ico gisata co kumenyesha amakuru ntacazi atawosaba umuhinga w'indimo kuja kuvura abantu uyu ni alexandre dimunge ko atwara urunani rw'abamenyeshamakuru mu burundi ubg amakuru avugwa mu karere ka afurika y'ibiyaga binini tuyatanguriye mu burundi mufasoni vestine nahimana yahora aserukira uburundi mu buhorande yaraganywe ejo ku munsi wa gatatu mu mabanga y'umukuru w'urwego sense rujejwe gucungera ingene imenyeshamakuru bikora mu burundi madame vestine nahimana yari yarigeze kurongora urwo rwego ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu pierre caravere ni inkuru ari i kigali mu rwanda
Vestine Nahimana yari yitoje wenyene mu kibanza c'utwa rwego rw'igihugu sense rujejwe gucungera ingene ibimenyeshamakuru bikora mu Burundi yaheruka kugenwa n'umukuru w'igihugu kugira ngo asubirire Wirinyamitwe yahora arongoye urwo rwego ubu yagiye guserukira igihugu muri Ethiopia agarutse mu kibanza yahozemwo kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu guca mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani inyuma yiwe mu myaka cumi n'ibiri iheze ico kibanza kikaba kimaze kujamwo abatware bashika umunani urwo rwego ruje rwo gucungera ingene ibimenyeshamakuru bikora mu burundi sense rwiyemeje guteza imbere ico gisata co kumenyesha amakuru no kugarukana icizere hagati yaco na leta vestine nayimana yatowe n'abagize urwo rwego uko ari cumi na babiri bose yabitangaje aheje gutorwa ngo abe ari watwara urwo rwego kuri uyu wa gatatu nkaba nifuje yuko n'abamenyeshamakuru n'ibimenyeshamakuru bigiye kuza tukaja hamwe twese tugakora icyo cyose cyoza gituma haba impinduka mu gihugu mu buryo bubereye nk'uko namwe ndabivuga ibimenyeshamakuru ni igikoresho gishobora gukora neza cyangwa igakora nabi gishobora kubaka cyangwa igasambura nkaba nongeye nsaba mvuga nti tugiye kubandanya dufashanya kugira kino gikoresho kizobe icubakira igihugu cacu ntigishobora kuba akarorero intangarugero no ku bindi bihugu bakazoza kuturabira ko ingene twakoresheje igikoresho neza ku buryo umwenegihugu yabonye akamaro k'igikoresho c'ibimenyeshamakuru n'abamenyeshamakuru abo nibo bamwe mu bamenyeshamakuru bafatira mu kwerekana ko atacizere bafise ko azohava ashika ku ihangiro ryihaye kuko atigeze akora n'umwuga wo kumenyesha amakuru alexandre niyunge ko atwara urunani rw'abamenyeshamakuru ubeji ahubwo afise amakenga ku bwigenge bwo kumenyesha amakuru buzohava busubira inyuma muti icizere umuntu yogira simbona iyo cova simbona iyo cova kuko nk'uko twari twamye tubivuga kuva na kera kihaja gitangura novuga yuko atakintu umuntu yomwitega ko cyane kuko novuga ko icyo gisata cyo kumenyesha amakuru ntacazi nk'uko atawosaba umuhinga w'indimo kuja kuvura abantu nibaza ko no muri icyo gisata ari cyo kimwe naho nyine kanatsinda wanabyumvise ngena abyivugira avuga ko ibimenyeshamakuru n'abamenyeshamakuru bazoba ibikoresho ibikoresho ni ukuvuga ko bazobikoresha uko bishakiye kirazira ko umumenyeshamakuru aba igikoresho kirazira ko ikimenyeshamakuru kiba igikoresho urumva ko atanica umuntu yawusaba kuko intumbero yiwe ni kugira ibimenyeshamakuru n'abamenyeshamakuru ibikoresho aha vestine nahimana yagarutse avuye guserukira uburundi mu gihugu c'ubuholande asa n'uha icizere abakora uwo mwuga ko aje kubandaniriza ku isemo yagezweko n'abahora muri ico kibanza nkabanje ngo dufatanye urugendo twongere dukutse ikivi duhere aho isemo yari igeze kuko imbere y'uko nza nari narahaciye ndazi ko nahasize mugabo kandi ndazi ko n'inyuma yaho hari ibyakoretse ibyakoretse bitari bike kandi neza nkaba nizeye yuko tugiye kongera gutera iyindi ntambwe muri uno mwuga ibyo ntibihumuriza bamwe mu bamenyesha amakuru bibutse ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu icyizere hagati ya leta nabo catosekaye ndetse n'ibimenyesha amakuru bimwe bimwe n'amaradiyo bigaturirwa abakora uwo mwuga hafi ijana bagahunga igihugu naho biri uko hari abandi twavuganye bizeye ko nyabona uwo mutegetsi mushasha wasenutse azokwihutira kuba nk'ikiraro gihuza leta n'abamenyesha amakuru kugira ngo ntihagire usubira kwitwa umwansi w'igihugu kubera inkuru yavuze cyane yanditse aba basaba kandi ko urwego sense rwo kwitaho umutekano w'abamenyeshamakuru kugurura ibimenyeshamakuru vyugawe nk'iradiyo y'abongereza bbc n'ijwi ry'amerika kuri ibi vestine nahimana twara sense yamenyesheje ko azokorana n'abo ahasanze mu kwitaho ineza y'umwuga wo kumenyesha amakuru ariko yongera ko ko amategeko y'igihugu abwirizwa gukurikizwa mu kwiga ayo madosiye y'amaradiyo yugawe gusa yavuze ko ayo madosiye ari mu yihutirwa agiye gushira imbere Pierre Claver nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika tukivuga ku Burundi abanyagihugu mu ntara ya Rumonge bavuga ko babuzwa amahoro n'ivyumba vy'amasengesho bemeza ko bibateye umutekano muke inkuru ijwi rya Amerika ryateguye ribifashijwemo n'abanywanyi baryo mu Burundi tugiye kwisomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda ivyo vyumba vy'amasengesho biri ku mitumba itandukanye yo mu gisagara ca rumonge birateye umutekano muke iyo mitumba irangwamwo ivyo vyumba ni nka kanyenkoko gihwanya centre urbain abantu baba kuri iyo mitumba baridogera abasengera muri ivyo vyumba kubera bababuza kuruhuka kandi ariko kanya baba baronse ntibatahura na gato ingene ivyumba bihinduka amasengero kuza mu vyumba vy'amasengesho araraba ahantu azana aje ku rusengero kuko hariho insengero zirekuwe na leta n'amategeko twebwe ntibitunezera abantu nabo turi ngaha turonka amahoro mu mitwe kuko abantu bigereye mu buzima bubi bagezeho umwanya wo kwicara hasi mu mutwe kugira ngo hatungane ukurikirane ukuntu umuntu yobaho abanyagihugu basaba abajejwe intwaro n'umutekano gukorana kugira bafate ingingo zibereye kuko biri mu bitera umutekano muke aho babaye leta irakwiriye kuziraraba yuko amasengero kenshi aba arekuwe mu gihugu turasabye leta kugira ngo idukurire habo bantu kugira ngo natwe turonke amahoro mu mitwe ngera kurirwa biratubabaza kubera izo ngoma zabo birirwako abarongoye iyo mitumba baremera ko ibyo byumba bihari bakaba baragirishije amanama kugira ayo masengesho abera mu mazu mu buryo bunyuranye n'amategeko ahagarare abarongoye ivyo vyumba vy'amasengesho bakaba baremeye gukurikiza iyo ngingo y'abarongozi kugira agahengwe kaboneke amaraporo y'ivyo twarayaronse ko n'abagabisize ko ivyo vyumba bobiheba abo twagiranye amanama basanzwe barongoye ivyo vyumba baratwemereye ko bategezwa guhava nimba batarahava komine n'igipolisi ko bodufasha ivyo bintu bikarandurwa na musitanteri wa komine rumonge jeremy bizimana asaba abasengera mu vyumba vy'amasengesho kuja mu masengero azwi n'ubushikiranganji bw'intwara yo hagati nayo utazokurikiza iyo ngingo akazofatwa nk'umugarariji akazohanwa hisunzwe amategeko abaza gusenga basengera mu bibanza bitegekanijwe kandi bakaba bazwi n'amategeko ko ivyo bikorwa baba bariko barabikoreho duhanure rero abo bose babikora bariko baratwumviriza yuko kizira kikaziririzwa kuza gusengera mu kibanza kitazwi n'amategeko ivyo vyumba vy'amasengesho vyose bariko barakora babihagarike ejo canke hirya y'ejo uwo tuzofata muri komine turongoye ariko arakora ibinyuranywe n'amategeko azohanwa hisunzwe amategeko iyo ngendo rero iriko yibonekeza yo guhindura amazu yo kubamwo amasengero iriko yibonekeza mu gihe mu minsi iheze mu ntara ya Rumonge hari hafashwe ingingo yo kudasubira gusengera mu vyumba kuko vyibonekeje ko vyari biteye umutekano muke muri iyo ntara ya Rumonge mu ntumbero rero yo kugwanya iyo ngendo yibonekeza muri iyo ntara ya Rumonge eka no mu tundi turere tw'igihugu ubushikiranganje bw'intwara yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusange barihaniza bamusitanteri ko ataburenganzira na bumwe bafise bwo gutanga impusha ku bantu basengera mu mazu canke amashengero kuko vyagiye biribonekeza ko babifisemwo uruhara muriko murabandanya kumviza iradiyo ijwi ry'amerika isameranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ku munsi wa mbere imipaka ihuza u rwanda n'ibihugu bibanyi vyacu yaruguruwe yamara baba ku mupaka wa ruhwa uhuza uburundi n'u rwanda ntibashoboye kujabuka co kimwe n'abarundi bo muri komine rugombo bashaka kurema isoko rya bugarama umuhesha makuru wacu temisitokure mutijima yarishikiye kuri uyo mupaka adutegurira iyi nkuru kuva icyemezo cy'ifungurwa ry'imipaka yo ku butaka ihuza u rwanda n'ibindi bihugu cyatangazwa kuwa gatanu ushize abanyarwanda baturiye umupaka wa ruhwa bari bategerezanyije igishyika cyinshi ko uyu wa mbere ugera bakambuka bajya muri iki gihugu gituranye gusa ku bageze aha ku mupaka bagize gutungurwa gukomeye basubijwe inyuma n'inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka ku mupaka wa ruhwa uhuza komini rugombo ya cibitoke mu burundi n'akarere ka rusizi mu rwanda twari twishimye ababyeyi twabyinnye twavugije impundu twongeye kugira agahinda cyane no kwibuka iminsi tuvuyemo badushubije inyuma turebye ko twari twihutiye kujyayo ko twari twihutiye ko ikinguye twasanze umupaka udakinguye ahubwo mudufashe mutuvugire imbere mubabwire yuko ibyo bavuze twasanze bari kutubeshya twe twababwiye ati ese byashoboka ko twagera tukagera hariya ku mupaka w'uburundi akaba ariho batugarura barabyanga ati muzabimenya ko bafunguye ubwo niba hari ukundi rero bazabitangaza birenze uko radiyo yabitangaje ubwo natwe ubwo nicyo kibazo dufite uretse abanyarusizi batunguwe no gusubizwa inyuma bari bizeye kwambuka ku ruhande rwa rugombo mu burundi naho byari nk'uko abari bazindutse biteguye kurema isoko rya bugarama mu rwanda ntibyabashobokeye aba ni bamwe mu baganiriye n'isoko z'ijwi rya amerika ku ruhande rw'uburundi twisunze yuko umunsi twinjira mu rwanda dushyitse ngaha ahubwo twatangaye tuzigejeje hajya mbere bamwe n'abakozi badusubije inyuma timwe nta soni mugira timwebwe perezida hari ubwo aravugira ku iradiyo ko uburundi n'u rwanda bagenderanye mbere y'ubwo twumiyeho narimo twitegura ngo nze mu rwanda nsanze umupaka wugaye nasubira inyuma
ngo niho hugaye ko buguruye mutubuze igihugu kutajabuka ariwe twiteguye tuzakurema isoko nk'uko u rwanda
uyu mupaka wa ruha kandi ni nawo wari inzira ya bugufi yifashishwa n'abanyekongo bavuye mu mujyi wa bukavu berekeza i bujumbura aho kunyura ibuvira ngo bambukire mu gatumba mbere y'uko imigenderanire hagati y'u rwanda n'uburundi itose karamu ibihumbi bibiri na cumi n'itanu aba banyekongo nabo imodoka zabo kuri uyu wa mbere zageraga kuri ruha zishaka kwambuka hakurya mu burundi zigasubizwa inyuma nubwo batemeye kuvugira kuri mikoro z'ijwi rya Amerika ariko nabo bagaragazaga akababaro no gutungurwa yaba abarundi n'abanyarwanda bakoresha uyu mupaka wa ruhwa bose bagasaba ko inzego z'ubutegetsi zakora ibishoboka bakongera kugenderana nk'uko byahoze twebwe turashaka nyine nimba yarafunguye koko ishyirwe mu ngiro bireke guhera mu magambo kuko ukuvuga ngo yarafunguwe gusa nta muntu wambuka nari nzi ko nibura uyu munsi umwana ari guseke none dore bigeze hafi saa yine zirageze nta n'igice cy'ijana ndakorera byiza ni uko nyine abategetsi bobiraba b'i burundi bakaraba ukuntu babikora nabo babonye bishoboka bakugurura nabo leta y'uburundi icyo nayisaba ni uko yokugurura imipaka na cyane cyane twebwe abakenyezi kugira ngo kandi twongere dukore rwa rudandaza ruto ruto njabuka mbibe abashinzwe abinjira n'abasohoka ku ruhande rw'u rwanda bavuga ko imipaka ifunguye ikibazo gisigaye gusa ku ruhande rw'u burundi mu kiganiro yahaye radiyo na televiziyo by'igihugu ku gicamunsi cy'uyu wa mbere bwana albert shingiro utegeka minisiteri y'ububanyi n'amahanga mu burundi yashimye ingingo yafashwe n'u rwanda nyamara avuga ko ibiganiro bigamije kunagura umubano hagati y'ibihugu byombi bitararangira bityo hakaba hataragera ngo uburundi bufate ingingo nk'iyo yo gufungura imipaka ibuhuza n'u rwanda icyo gihugu kibanyi cyafashe ingingo zo kugurura ni byiza mugabo na twebwe ku ruhande rwacu umunsi twafashe ingingo yo kugurura tuzoyinamenyesha mu bigaragara amakuru hamwe n'abarundi kugira babimenye mugabo gushika kuri aya masaha iyo ngingo ntirafatwa kuko rero turakorana kugira turabe ko imigenderanire yo kugenda neza twibaza yuko ibi biganiro dufitaniye n'u rwanda biko bigenda neza biteye kure mugabo nababwira ko bitarahera burundu nanone igihe igihugu cyafashe ingingo yo kugurura imipaka naho nyine tuzoyibamenyesha nkibutsa ko ubu hagiye gushira imyaka irindwi imipaka ihuza ibihugu by'u rwanda n'uburundi ifunze ni nyuma y'aho icyo gihugu gishinja u rwanda kugira uruhare mu igeragezwa ry'ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo mu bihumbi bibiri na cumi n'itanu hagati aho u rwanda narwo rugashinja uburundi kubindiriye abarugabaho ibitero kuva mu bihe bya vuba abategetsi b'impande zombi kuva ku nzego nkuru kugeza ku z'ibanze zihana imbibi bagiye bahura mu biganiro bisa nk'ibica amarenga ko ibintu bishobora kuba byenda gusubira mu buryo kugeza ubu ariko bigaragara ko abaturage banyotewe no kongera kugenderana bagisabwa gutegereza temistokre mutijima ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho n'umwanya w'ikiganiro amerikana twateguriwe kandi dushikirizwa na mugenzi wacu thomas kamirindi
ikinyamakuru los angeles times cyo muri leta zunze ubumwe za amerika cyandika ko intambara yo muri Ukraine ihinduye amateka irangije imyaka mirongo itatu y'amahoro ku mugabane w'uburayi kandi igaruye ikintu gisa n'intambara y'ubutita mu gihe cy'imyaka hafi mirongo ine n'itanu kuva mu gihumbi magana cyenda mirongo ine na karindwi kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na rimwe intambara y'ubutita yashyamiranyije uburengerazuba bw'isi bugendera ku matwara ya gikapitalista kandi bufite umutaka wa gisirikare wa leta zunze ubumwe za amerika n'uburasirazuba bw'isi bwari bufite amatwara ya gikomunisite n'umutaka wa gisirikari w'icyahoze ari URSS repubulika zunze ubumwe z'abasoviyete inshuro nyinshi muri iyo myaka leta zunze ubumwe za amerika na URSS bari hafi kurwana bakoresheje intwaro za kirimbuzi inshuro izwi cyane niyo mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na kabiri ubwo URSS yashatse gushinga intwaro za kirimbuzi muri Cuba igihugu gitandukanijwe na Amerika n'amazi y'inyanja kuri kilometero hafi ijana na mirongo itanu zonyine gusa abahanga mu by'amateka ndetse n'ibya politiki bamwe na bamwe batekereza ko intambara uburusiya bwagabye kuri Ukraine yaba itangije indi ntambara y'ubutita nshya niko nka Naoko Weike mwarimu w'amateka muri kaminuza ya leta ya michigan michigan state university yabwiye ijwi ry'amerika david sakonyi mwarimu muri siyansi za politiki muri kaminuza george washington y'i washington hano nawe aryungamo mu kiganiro n'ikinyamakuru usa today avuga ko iki gitero gihinduye umubano hagati ya leta zunze ubumwe za amerika n'uburusiya ati birashoboka cyane rwose ko twinjiye mu kindi gihe kirekire ibihugu byombi bigiye nanone kurebana y'ingwe ku bandi bahanga ariko si intambara y'ubutita ya kabiri itangiye ahubwo ni ikindi kintu gishyashya kandi giteye ubwoba kurushaho barimo faith hillis wigisha amateka y'uburusiya muri kaminuza ya chicago na john lewis gedis uyobora ishami ryigisha amateka y'intambara y'ubutita muri kaminuza ya Yale bo baragira bati si intambara y'ubutita ahubwo ni intambara y'umuriro intambara y'ubutita yarangijwe n'iki nk'uko tubisoma ku rubuga rwa heritage foundation ikigo cy'ubushakashatsi mu bya politiki hano muri leta zunze ubumwe za amerika perezida ronald reagan amaze gutorerwa gutegeka igihugu yasanze ingamba zo gukumira amatwara ya gikomunisiti no kurangiza intambara y'ubutita zidahagije yafashe icyemezo ahubwo cyo kurangiza intambara y'ubutita noneho ashinga abajyanama be bo hejuru umugambi mushya wo kubigeraho bashyize imbere ugushegesha URSS mu rwego rw'ubukungu mu rwego rw'imari no kuguza amafaranga ikoranabuhanga no gucuruza peteroli na gazi ahanini nibyo byatumye intambara y'ubutita irangira na URSS irahirima ubu rero Amerika yabigenza ite ijwi rya amerika uburusiya bukimara gutera ukraine leta zunze ubumwe za amerika yahise ihuruza isi maze ibihugu bikize bifatira uburusiya ibihano bikomeye mu nzego zitandukanye ubukungu n'imari ubucuruzi ikoranabuhanga ndetse na siporo ku buryo uburusiya bubaye nka afurika y'epfo y'igihe cya apartheid ariko igihano gishobora kuruta ibindi nk'uko perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky abisaba ni ukwambura uburusiya icyicaro gihoraho mu nteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi ikigo ntaramakuru afp cyo mu bufaransa cyandika ko leta y'ubwongereza nayo yaba yiteguye kubiganiraho n'umuryango w'abibumbye naho ibitangazamakuru binyuranye byo muri amerika birimo televiziyo fox news bivuga ko bamwe mu ntumwa za rubanda bamaze gushyikiriza inteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika congress umushinga w'umwanzuro usaba perezida biden kumvikana na loni uko uburusiya bwava mu nteko ishinzwe umutekano ku isi iyi nteko yashyizweho mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu n'itegeko shingiro ry'umuryango w'abibumbye igizwe n'ibihugu cumi na bitanu birimo bitanu bifite icyicaro gihoraho ari byo leta zunze ubumwe za amerika ubushinwa uburusiya ubufaransa n'ubwongereza uburusiya bwafashe umwanya wa urss imaze gusenyuka mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na rimwe ibi bihugu bitanu bifite ububasha bwitwa veto bwo kuburizamo ibyemezo bya loni bamwe mu banyapolitiki n'abanyamategeko bavuga ko kwirukana uburusiya muri iyi nteko ya loni bidashoboka kuko kimwe n'ibindi bihugu byose uko ari bine bifite icyicaro gihoraho yanditse mu itegeko shingiro rya loni ariko umuvugizi wa minisitiri w'intebe w'ubwongereza boris johnson we yemeza ko bishoboka yatangarije abanyamakuru ko itegeko shingiro rya loni riteganya inzira zabyo ikinyamakuru the week cyo muri leta zunze ubumwe za amerika nacyo gisobanura ko bishoboka gihera ko uburusiya bwafashe icyicaro cya urss nta rwego rwa loni rwanditse mu itegeko shingiro nk'inama rusange rubyemeza ahubwo bwicaye mu nteko ishinzwe umutekano ku isi biturutse ku nyigo y'abajyanama ba loni mu by'amategeko yonyine gusa the week iti leta zunze ubumwe za amerika yari ikwiye gusaba inama rusange ya loni gutora kugira ngo iki cyemezo giseswe bityo rero uburusiya buve mu ntebe yabwo ihoraho nshuti zacu ikiganiro amerika nacyo uyu munsi ntahagihumurije mbashimiye ko mwagikurikiye maze rero mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisi yisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isa hindwi gushika isa hindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Inshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa y'ayo makuru turashimiye kandi na nadia taha yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye mugire umunsi mwiza